Dhaggeeffattoota keenya godina Harargee lixaa aanaa bookee keessatti kaleessa yeroo dargaggoonni hiriiraan bahanitti namoonni sadii ajjeesamuu jiraattonnii fi mootummaan naannoo Oromiyaa dubbatanii jiran. Kan kaleessa hiriira irratti yoo xiqqaate namoonni afur keessatti ajjeesamaniif kabiroon gara soddomaa keessatti madaawan magaalaan Shaashamannee har'a akkamitti oolte? Waajjirri bulchiisa naannoo Oromiyaa kanarratti maal jedha? Jaalanneetu dhiyeessa.
godina harargee dhihaa aanaa bookee keessatti ijoollee duraan hidhaman lama akka hiikamaniif gaafachuuf hiriira ba'uu isaanii dubbatu kanneen sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan keessaa tokko.
godina harargee lixa aanaa bookee kalee hiriirri nagaa gaggeeffamee ture ijoollee waan takka dhagaa tokko osoo isaan hin darbatin ulaa waajjiraa fuula duratti nama fixan gaaffiin isaanii barattoota nama lamaa jedhamee roobaa jitii fi gaddisaa nama jaamuu jedhame. Ijoollee tana nuu baasadhaa. San kadhatuudhaaf nama heddummaatanii gizee oloo karaa waajjiraa deemu jiran. San booda bakka waajjira poolisii sanii fi waajjira bulchiinsa aanaa ulaa duratti nama sadi ajjeesan.
Eeyyuudha kan ajjeese.
Amataa ishee namni jaamu. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bakka achumaan kiraash baasutuma itti gadi dhiise ijoollee nama sadi. Amataa ishee takkaa ajjeese nama sadi oggasumatti.
Warra du'e sana maqaa isaanii beektaa?
Warri du'e maqaan isaanii tokko Hirnooyyee.
Dhiiraa.
Ee dhiiree. Tokko Maammadii nama jaamu barataa kutaa saddeeti mana barumsarra deemu jira inni tokko immoo Kaalidoo nama jaamu shifeera baajaajii.
Barataan inni kutaa saddeet bara ofuma karaarra deema ture moo?
Ee karaarra deemaa ture bakka mana barumsatti akkuma ba'anii bakka ijoollee walitti heddummaatanii osoo oloo deemu jiranii karaa galaa jechuudha. bakka achumatti.
Hiriirtonni yeroo deemanii waajjira bira ga'anii gaaffii isaanii itti dubbataniiru dhiyeeffataniiru.
Gaaffii isaanii ittiin deeffanne ijoolleen hiriira osoo deemu jiranitti waajjira isaanii bira geenyan dhukkaasa baneetuma addaan facaase ijoolleen horiinan bakka namni sadi du'e. Ani fi kun sa'a sanitti mataan qayyaachiin jira. Anuu rabbumaan na baase.
Kanaaf isuma ijoollee hiriirtee gara waajjirichaa maddeemtu dhukaasi banamee jechuu. Namuma tokkodha inni dhukaase.
Meeshaa qabatee ka dhukkaase nama sadii Abdurroo hajaamu tokko jira poolisii Oromiyaa tokko Mahammad Taraafiqaa. Tokko amataa jirti.
Isa booda hoon diigamee hiriirichi.
Hiriirri san booda diigamee bakka ijoolleen horiite kuunis wal caccabsee bakka kuun madaa'ee bakka kuun harki caphee maal jee nama meeqa goddaame barre nama lubbuun gosa baatin nama sadii malee kadhaamee uusii keessa bulee amma ganama kanarraan tana mul'atee jira. Sa'a san keessatti ka lubbuun gosa hin ka rifatee ka fiige. Sufiyaan Muhammad Abiraahim Kajaamuun garaa kanarra dhaamee harka kana dhaamee facaafame. Rasaasaa keessaa amma xiyyitii keessaa baasuu jiran galamsutti. Hospitaala.
Kanneen biroo kan madaa'anoo.
Ijoolleen tun immoo harki caccabee maal jee osoo horii jiranii gartee fiiguu jiranii ifumaafuu wal caccabsanii fixan.
Warri dargaggoonni hiriiran kun gaaffii dhiyeessuuf gara waajjiraatti deemaa ma'ituu jiraniiti malee achi galanii dallaa keessa seenanii miti.
Dallaan seenne haruma gubbatti bakka ijoollee barattoota illee isaanii bara barumsa irraa karaa galaa deemu jiru akkanumatti bakka aanan bookadaa fixee tura galee amataa ishee namni jaamu.
Amma har'oo maal keessa jirti bookeen?
amma bookeen nuti har'aan tana bakka ijoollee awwaalanii gumaa ijoollee teenyaa ni baafannaa dhiiga ijoollee teenyaa ni baafannaa jechaa sirbaa jiru jiran dhiichisa bakka kalee dhiiguma ilmaan oromoodhaa kalee ka dhangalaafame san gartee achuma biraan karuma san irraan ba'anii gadi okutan ammaan tanaa hiriirarra jiran nama sadi du'ee nama sadi lubbuun keessaan ba'anee ammaa mana hakimaa jiran.
Magaalaa Shaashamannee keessatti kanneen du'an kaleessa afur ta'uu kan ibsine yoo ta'u warra madaa'ee ture keessaa tokko har'a du'uusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Shaashamanneen har'a maal keessa jirti?
Har'a magaalaa Shaashamannee keessa haalonni jiranii tasgabbii qabu. Garuu naannawa ammootu Shaashamannee gara Baalee Bahiinsaa hiriirri ammootu iyyuu akkuma waliigalaatitti naannawa Arsii Nagellee fi naannawa Kofalee jira. Kaleessaa fi har'aan walitti wanti haga ammaa namni shantu du'e shan caalallee ammootu iyyuu ni dabalama jedhameetii yaadama. Kanneen haga ammaa boqotanii qajeeladhaan namni shani.
Magaala Shaashamannee keessa olii gada deemuun magaala gara biraadhaa dhufanii magaalaa Shaashamannee seenuun waan akkasii rakkinni jiraa?
Homaa wanta akkasii wanti rakkinni jiru hin jiru magaalaa Shaashamannee keessa buufata federaalaatti jira poolisii federaalaa jechuudha. Naannawa buufata poolisii federaalaa sanitti guutumaan guututti akkaataan ilaalchi isaan qaban namni naannoo san ga'ee jedhe akka waan waan biraa yaadutti waan fudhataniif akka namni naannoo san hin geenneedha qalbiin isaanii ka yaadduu namni ummanni ummata nagaati kanneen naannoo sochoollee nagaati keessattuu magaalaa Shaashamannee sabaaf sablammoota garaa garaatu keessa jira haa ta'u malee raawwiin ammootiyyuu poolisiin federaalaa raawwataa jedhan raawwii gara jabeenyaati guutumaan guutuutti namni tokkichiiniyyuu akka namni tokkootti nama ta'ee naannoo sanitti akka sala'an hin barbaadan.
Kaleessa garuu walitti bu'iinsi sun kan uumame iddoo sana waan naqameefi.
qaamota mootummaa mata kallattiin ta'an irratti kakaasanii akka uummanni ammoo dammaqee hiriira hin taane geggeessan taasisan jiru. Fakkeenyaa fi naannawa sanitti erga hiriirri bahamee ka'een booda akka uummanni kallattii sanitti fiigu qaamota keessa seenee hiriirri sun ammoo tuyyu akka hokkara kallattii biraatti qaamni ammoo akka adeemu taasise jira.
Namoonni rukutamanii yookiin sababii adda addaan mana yaalaa jiran meeqa ta'u?
Namoonni amma rukutamanii sababii adda addaatiin gara mana yaalaa jiru. Kudha sagal yaaga soddomaa jidduu ni ta'a. Kudha sagal qabatamaan argee namoota ammootu rukutaman kudha sagalan kanneen keessatti ijoolleen ammootu shamaraa ni argamu. Namoonni madaan kun hanga ammaatti hospitaala Kuyyaraatii fi warroonni ammootii dadhabamanii jedhaman warri gara hospitaala Malkaa Odaa fi gara hawaasaatti ijoolleen rifartaanis jiru. Akka namoonni hin tasgabboofne hiriirri akka ammootii dhayuu kallattii biraatti jijjiiramu qaama taasisaa jirutu jira. Ijoolleen ammootii qeerroo yookiin ammootii ijoolleen teenna qaamota akkanatti dogongorsiisu akka qaamota diinaa hubatanii akka irraa of qusataniin dhaamsa dabarsaa fi gama kootiin.
Hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhimma kanarratti gaafatamanii.
Wanti hubatamuu qabu naannoon Oromiyaa akka biyyaatti qofa osoo hin taane akka gaanfa Afrikaatti iddoo wal falmii ilaalcha siyaas diinagdeeti jechuudha. Poolitikaal ikonoomii adda addaatu faayidaadhaa fi wal falmii hamaa iddootti geggeessuudha. Komii uummatni Oromoo uummatni keenya yeroo adda addaa kaasaa ture irraa kaanee haaromsatti galuun keenya yaadatama. Ergi haaromsatti gallee booda komii fi qeeqa uummatni kaasaa ture irratti hundoofnee saamichaa fi kiraa sassaabdummaa dhimmoota adda addaa irratti geggeeffamaa turan irratti tarkaanfii fudhachuu eegallee jirra jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Fakkeenyaaf saamichi lafa albuudaatii wajjiniin ol qabatu maqaa investimentiitiin seeraan ala lafa qabachuu wajjiniin ol qabatu daldala kontirobaandiitii wajjiniin kan ol qabatu dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti tarkaanfii ciccimaa fudhachuu eegalle kun immoo fayyadamummaa haqa qabeessummaa uummata naannoo Oromiyaatiif waan ta'eef uummata bal'aa biratti keessumaa dargaggoota hojii dhabeeyyii biratti Oromoota bal'aa biratti sabaaf sablammoota biyyattii Oromiyaa keessa jiraatan biratti dhimma fudhatama guddaa argate ta'ee jira. Adeemsa kana hangaa qaamni faayidaan isaanii jalaa tuqamu ni jira jechuudha. Qaamonni hidhata adda addaatiin kontirobaandii keessatti hirmaatan hidhata adda addaatiin saamicha lafa albuudaa keessa galan maqaa investimentiitiin lafa qabatanii fayyadamaa turan kun jiru. Waan kana fiixaan baasuudhaaf wanti murteessaan tokkummaa uummata keenyaa cimsu, tokkummaa sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran wajjin cimsu, jaarmiyaa cimaaf mootummaa cimaa dhageettii qabu ijaaruun murteessaadha kan jedhu ejjennoo kana qabanneeti tarkaanfachaa kan jirru. Adeemsi gidduu kana deemamaa jiru kana cabsuuf waan taasifamaa jirudha kan jedhu amantaa kana qabna akka mootummaatti. Ayyaana irreechaa malkaawwan adda addaatti kabajamaa ture irrattis ayyaanni kun nagaadhaan akka hin xumuramne kallattii fi ajaja gumii abbootii gadaa Oromoo cabsuudhaan alaabaa dhaabbilee adda addaallee achi keessatti naannessuudhaan hiriira nagaa fi dhaadannoo iddoo irreechaatti hin eegamne hunda dhageessisuudhaan sabni miiraan gara jeequmsaatti gara walitti bu'iinsaatti akka deemu yaaliin godhamaa ture ta'us. tumsa foolleen godheen poolisiin oromiyaa godheen uummatni oromoo bal'aa fi sabaaf sablammoonni oromiyaa keessa jiraatan godhaniin malkaawwan hedduu keessatti shirri ayyaana irreechaa kan irratti jeequmsa uumuu fi yaalamee ture addaan akka citu ta'ee jira jechuudha. Amma immoo tooftaa isaan itti fayyadamuuf yaalaa jiranii hooggansi haaromsaa kun gaariidha. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kun tarkaanfii sirriidha. Kanaafu hiriira deggersaatiin deggersa keenya mul'isnu karaa jedhuun tooftaa jijjiirrataniitu dargaggeessa keenya miiraan kakaasu hiriira waamanii hiriirri bakka adda addaatti geggeeffamu immoo bakka lubbuun namaatti darbu dhiigni namaatti dhangala'u sana keessatti oromiyaan iddoo tasgabbiidhaan iddoo ilaafilameedhaan iddoo qalbiidhaan ol dhaggeeffatanii jijjiiramni jalqabame kun cimeetti fufu otoo hin taane iddoo walshakkii iddoo boo'ichaa iddoo bursi bursii iddoo jeequmsaa iddoo wal amantaan itti dhabamee naannoo baay'ee dadhabdu akka taatu gochuuf yaalii deemaa jirudha jenneeti kan amannu.
Asirratti obbo Addisu warri kana godhu jettan kunis dargaggoota gargaaramu jechuu keessani.
Dargaggootatti gargaaramu tooftaan isaanii dargaggoota kana miiraan kakaasaniitu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa baay'ee waan gaarii hojjetaa jirra. Kanaaf hiriira baanee deeggarsa keenya haa mul'isnu karaa jedhuuni namoota gowwoomsanii kakaasutu jira jechuudha bakka adda addaatti jechuudha. Hiriirichi garuu hiriira nagaas miti. hiriira deeggarsaas miti jechuudha. Galmi isaa kaayyoon isaa kan akka ta'e uummatni Oromoo bal'aan akka inni nu hubatudha kan barbaannu. Haaluma kanaan egaa guyyaa kaleessaa hiriirri magaalota gurguddaa keessatti gaggeeffame keessaa magaalaa Shaashamannee fi magaalaa Ambooti. Kan magaalaa Amboo baay'ee karaa nagaatiinidha kan inni xumurame. Magaalaa Shaashamanneetti garuu akkuma yaadan balaan qaqqabee jira jechuudha. Balaan qaqqabe sun akkamitti qaqqabe magaalaa Shaashamanneetti namoonni hiriira ba'an suni hiriira sana keessatti dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa magaalaa keessa deemaatti kan turan odeeffannoo hin qabuuni kaampii raayyaa ittisa biyyaa bira yeroo ga'an waardiyyaa ta'ee nama sana eeguu wajjiniin walitti bu'iinsi uumamee walitti bu'iinsi sun babal'atee gara dhukaasaatti cehamee dhukaasa geggeeffame sanaan namoonni sadii akka du'an kanaa olitti immoo namootni soddoma ol ta'an miidhaan sadarkaa adda addaa qaama isaanii irra ga'ee akka madaa'an odeeffannee jirra.
Magaalaa Shaashamannee jiraattota dubbiseen ture kaleessa nama afur du'uusaa gabaasneerra warra madaa'e keessaa immoo har'a lamaatti dabalamanii lubbuun isaanii darbeera jedhu isa kana quba qabdu.
Kaleessa sababa jeequmsa sanaati sababa rakkoo nageenyaa uumameetiin namoonni du'an namoota sadiidha namni kan biraa dubartiin tokko immoo balaa elektirikiitiin kan akka isheen duute kan hin dhagaye namoota hospitaala galan keessaa immoo madaa cimaan irra qaqqabee. hospitaala rifaraalii shaashamannee fi hawaasaattis akka ergamanidha. Tariiga namoonni hospitaala galanii bulanii miidhaan irra qaqqabuu danda'a isa qulqulleessisinitti nima godina harargee lixaa aanaa bookeettis akkasuma jechuudha. Hiriirri wal fakkaatu kaleessa geggeeffame lubbuun namoota sadii akka darbe namoonni sadii ol ta'an immoo akka madaa'an odeeffanneetu kan jirru kun ta'uunsaa egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namoota du'an kanaaf namoota qaama irratti miidhaan isaan irratti qaqqabe kanaaf baay'ee gadda guddaatu nutti dhaga'ame qaamota kana raawwatan gochi isaanii sirrii waan hin taaneef namni hiriira keessa deemu dogoggoruu danda'a. Moobii waan ta'eef yeroo hiriira keessa deemu jecha hin taane darbachuu danda'a dhagaas darbachuu danda'a garuu immoo qaamni nageenyaa obsaan namoota sana tiksee balaan akkasiitu qaqqabin deebisuu irra ture akka carraa ta'e kun ta'uu hin dandeenye waan kun hin taaneefis lubbuu namoota du'aniitiif akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. gadda lapheerraa nutti dhaga'ame ibsuu barbaanna gaddi nutti dhaga'amuu isaa qofa otoo hin taane immoo maatiin namoota du'anii kanaa akka isaan sabree argatan akka isaan jajjabaatan waan dandeenyu hundaan akka aadaa oromootti bira dhaabbanneetu kan deeggarru namoota qaama isaaniirra miidhaan ga'es yaala barbaachisu akka argatan duukaa hiriirree akka isaan yaalamanidha kan taasifnu jechuudha. Oromiyaa dadhabsiisu Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuu walfalmii. siyaasa namni hundi qixa fayyadamuu qaba jedhuu fi siyaasa immoo ana duwwaatu nyaachuu qaba jedhu gidduutti geggeeffamaa jiru keessatti gara injifannootti deemuuf waan danda'an hunda godhu waan ta'eef qaamonni kun kana irratti of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Aarsaan hin barbaachisne akka hin kaffalamne dhiiga ilma namaa miteeti dhiignumti horii fi bineensaallee naannoo Oromiyaa keessatti akka hin dhangalaane maqaa qabsootiin of eeggannoo barbaachisaa gochuun murteessaadha kan jedhu. ergaa kana dabarsina jechuudha haalli kaleessaaf har'a ture kanadha kan fakkaatu.
Magaalaa Shaashamanneettis ta'ee bookee keessatti namoonni badii kan raawwatan to'annaa jala oolaniiru.
Ee to'annaa jala oolaniiru gabaasamman qabuuni du'aatii namaatiif madaa'uu namaatiif namoonni qooda keessatti fudhatanii eenyu abbaa fedhe yoo ta'u seera jalaan bahu lubbuu namaa qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisanii ittiin jechuun hin jiru. karaa biraatiin immoo hiriira jedhanii moobii geggeessuun dhagaa darbachuun dhaabbilee fi institushinii mootummaa adda addaa xiqqeessuuf maqaa xureessuunis sirrii miti namoonni kana godhanis haaluma wal fakkaatuun to'annaa jala haala isaaniitti tolfamantu jira gama biraatiin immoo namootni gama kanaan namoonni akka du'an akka madaa'an taasisanis magaalaa shaashamanneetti to'annaa jala oolanii jiru to'annaa jalas oolaa jiru ammas dabalataanii kan magaalaa bookees karaa wal fakkaatuun battaluma sanatti namoonni gocha sana keessatti hirmaatan to'annaa seeraa jala oolanii qulqullaa jiru tarkaanfii seeraaf tarkaanfii barsiisaan ta'e irratti fudhatame tarkaanfii irratti fudhatame sana uummata keenyaafis kan beeksifnu ta'a jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomi jaallanne fayyaa ta'e.